iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio gatanu
igisasa kizoguma kiyongera ko buri munsi buri munsi nko kuronka nk'akantu dufungura tukaraha tumerewe neza tudatata n'umugenzi wanjye ubu mu gisa baduteye biranezeye kuko tugize urubanza umwaka uhetse kandi tutanguye umushasha uwo ni manirambona pascal umwe mu miryango mirongo itanu n'ine yasezeranye imbere y'amategeko avuga icyizere afitiye umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu burundi muri somaliya abantu bashika kuri batandatu baraye bishwe mu ijoro ryakeye mu gitero cagizwe n'abaroberi bateye mu kigwati ca afgoye mu burusiya perezida putin avuga ko atazokwihora ku bihano amerika yahaye igihugu ciwe abanyagihugu i Mosul muri irake biriwe mu bitero by'amabombe yo mu miduga n'ibyo mu kirere ayo ni amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kubashikiriza mu kanya turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini kaze mwese duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri somaliya abantu bashika kuri batandatu baraye bishwe mu ijoro ryakeye ryo ku wa kane aho hari mu gitero cyagizwe n'abaroberi bateye ikigwati ca afgoye mu bumanuko bushira uburengero bw'igisagara ca mogadishu abanyagihugu muri ako gace bavuga ko babonye abaroberi bafise ibigwanisho bikomakomeye bitegura gutera ikirindiro c'abapolisi c'abasirikare ba leta Mohamed Hire umwe mu banyagihugu avuga ko barabagwanye bashika ku ijana kandi ko imbere y'uko bagira ico gitero basavye abanyagihugu kwinyegeza bagahunga mu mazu yabo Ibrahim Aden buramatari w'akarere ka Sashabel yo mu Sashabel y'epfo yabwijwe rya Amerika ko ico gitero cubiriye abasirikare ba leta mu gihe c'ibisabisho vyo ku mugoroba ariko ko bivunye umwansi ejo ku munsi wa kane umukuru w'igihugu cy'uburusiya yavuze ko leta yiwe itazokwihora itazokwirukana intumwa za amerika mu gihugu ciwe kubera ibihano vyahawe igihugu ciwe ivyo bihano vyahawe ico gihugu na perezida barack obama ku vyagirizo vy'uko iperereza ry'uburusiya ryivanze mu matora y'umukuru w'igihugu ca amerika yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka iryo tangazo risohotse mu gihe ejo ku munsi wa kane nyene Sergi Lavrov umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amahanga avuze ko bishoboka ko bazofata iyo ngingo yo kwirukana intumwa za Amerika muri ico gihugu mu itangazo ryasohowe n'ibiro vya Perezida Putin avuga ati nta ngorane tuzotera intumwa za Amerika akavuga kandi ati nta n'umwe tuzokwirukana nk'uko bisanzwe amakuru yo kwiradijwe ry'amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya abanyagihugu i Mosul muri Iraq biriwe mu bitero vy'amabombe yo mu miduga n'ivyo mu kirere vyagizwe n'abagwanyi kimwe n'urunani rw'ibihugu biyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika aho ni ku munsi ugira kabiri w'ibitero vyo kugerageza gufata ico gisagara inyuma yaho abanyagihugu bari bamaze indwi zibiri bararonse agahengwe amatangazo atari make avuga ko habaye ibitero habaye ibitero vy'amabombe yo mu miduga mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Mosul nta bitigiri vy'abahitanywe navyo canke ababikomerekeyemwo kiramenyekana umwe mu basirikare ba leta yabwiye intaramakuru Reuters yuko abasirikare ba Iraq batesheje ibitero vyari vyarateguwe mu miduga itari mike kuri uno munsi urunani rw'ibihugu biyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika rumenyesha ko rushobora kuba rwarisha abasivile mu bitero uno munsi rushobora kuba rwishe abasivile mu gitero cagizwe ku muduga ukekwa kuba wari ufisemwo abagwanyi ba leta ya Kisilamu inyuma yaho basanze hari basanze icyo gitero cyagizwe ahari mu kigo cy'inyubakwa y'ibitaro muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isanganira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mukurikirana radiyo yacu kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo nshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi umukuru w'igihugu cy'u burundi ntarota yicarana n'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe nabo nabo avuga ko bata- batunganyije imigumuko yabivugiye kuri uno wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya rutana iri mu bumanuko bw'uburundi hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka yakurikiranye icyo kiganiro niwe aduha iyi nkuru Mu gihe bitegekanijwe ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2017 abarundi bazitaba ibiganiro vy'amahoro biyobowe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania William Benjamin Mkapa kizigenza w'u Burundi nahumuriza abakurikiranwa n'ubutungane umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko atarota yicarana muri ivyo biganiro n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe n'abahamagariye abarundi kumwankira kwitoza muri 2015 naye ndi arushaka rucabwe gatatu yoboneka ngo no munsi waduke ejo uraca yatwa ati nzodakora ibintu amarorerwa nica abantu ndabasubiza mu ihumbi ushingira ibiganiro ivyo twarabisezereye no mu masezerano yarusha biranditswe bisigura neza yuko rero kwibaza yuko hari ibindi bigongo vyoboneka wakoze amakosa ugafatwa ahubwo be nibemera kabi baje imbere y'intara hama bemera kabi nibasaba ikigongo abene gihugu abarundi bazoraba ico bakora muri ico kiganiro abamenyeshamakuru babajije perezida w'u Burundi intumbero aho ibisabwa na bamwe mu barundi ko ibiringo vy'umukuru w'igihugu vyofutwa mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ntarya umunwa mu kwemeza ko bamwe abarundi bashatse guhindura ibwirizwa nshingiro babifitiye uburenganzira nayo ko ibivugwa bitaba bifise intumbero yo kumuha ububasha kugira azosubire kwitoza ashikiriza ko atohemukira abarundi hamwe babimusavye igihe cyose rero abene gihugu bufata ingingo y'uko ibizwa shingiro rihinduka hama kandi kubera ko tugenda mu bihugu bigengwa n'amategeko mu gihe bovuga yuko hari uburenganzira urikuriwe kanaka kwitoza umuntu atarenze amategeko kandi tumva abene gihugu babisabye twebwe ntitwohemukira igihugu duhemukira abene gihugu ivyo biruko mu gihe mu mwaka wa 2015 umukuru w'igihugu yari yivugiye ko bomureka agatwara ikiringo ciwe ca nyuma aho naho yivugiye ko ivyo yavuze ibuka kandi ko vyari bijanye n'igihe yabivugiye ko perezida Nkurunziza atangazwa n'ingene abarundi barazwa ishinga n'ibiringo ubwo ingingo twafashe twarayivuze bijanye n'igihe tugezemo eh, ivyo bintu ni kubitahura kandi tumye neza yuko mu bijanye no guhindura ibwirizwa shingiro ntabwo ari ibiringo vy'umukuru w'igihugu bivugwa gusa oya be ni kubera iminsi yose abantu bitwararika ibiringo ibiringo ntibiribwa ibiringo ntibiribwa mbe kubera iki mu bindi bihugu mubona hari ibihugu atabi- ata- ata- atabiringo bihari mu buganda nta biringo bihari muri kameruni bageze ngira guhashika imyaka mirongo itanu gusinzi Ah, haruguru mu rwanda ibiringo bara- bara- bahindura ko bashaka mu gihe mubona yuko mwebwe abenegihugu nawe mwiye guhindura ibwirizwa nshingiro mwashobora no kurihindura mwanashaka bakavuga ati turarihinduye mugabo bizotangurana n'abandi bashasha sindi ngaho rero mwe ndahumireko reka da gutezurira bamwe mu barundi bafungiye ivya politike na cane cane rwaruka rwafatiwe mu myerekano umukuru w'igihugu yita imigumuko naco nyene cabajijwe n'abamenyeshamakuru perezida nkurunziza yishura ko atakigongo c'ikivunga kibaho umwe umwe yogisaba ku gatwe kiwe abicishije mu rwandiko abo bakoze ivyo vyaha mu migumuko bageze imbere ya sentare bakivugira ubwabo ati twebwe twarahenzwe tugirira ikigongwe abadutumye n'aba n'aba n'aba mbega ariko babivuga icyo cyo kibazo ndababaza baragenda bakabaza neza ati jewe kanaka ndemeye yuko by'ukuri byangoye barampenze bampenze n'aba n'aba n'aba n'aba Aba- abajeje ubutungane mu busentare bashamye ukuntu baca urubanza baruciye rero twebwe nk'umukuru w'igihugu ku rwego rwo hejuru mu nama nkuru y'ubutungane twebwe tugafata ingingo ya yandi tuva mu ngingo itanga ikigongwe kubigenje neza kuko no gusaba ikigongwe no kwemera ikosa no kwigenza neza ku kibazo cy'imigenderanire n'igihugu kibanye cy'u Rwanda itera itituka kizigenza u Burundi avuga ko ibitifashe neza muri kino gihe ataruhara u Burundi bubifisemwo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko ahubwo ico kibazo cobazwa u Rwanda kuko ari rwo rwamye rutera u Burundi kuva kera narindi ibibazo dufitaniye n'u Rwanda ntibyaturutse ku Burundi byaturutse ku Rwanda ubwabo kuza rino munsi ndemeza kandi zo kwama mpagarariye kino gihugu mbwira abarundi tugereze kwama twebwe abarundi twibanira neza n'abandi bantu mugabo twebwe uwo mutima mwiza wo kubana neza ntitubaze yuko n'abandi bawufise uko nyene niba ari ikibazo kuva kera mugiye kura muri kahise muze musome neza abantu bagize ubushakashatsi muri kaminuza nta munsi n'umwe uburundi bwigeze bugira ingorane n'abanyarwanda ahubwo ibibazo byanye biba imisi yose biturutse ku rwanda n'intambara zaraba zimwe zabo bafite zashinye na rugero n'ahandi ingorane zanye ziva mu Rwanda ntabwo abarundi bigize batera igihugu Rwanda ndose n'umwe muze kubitwereka byanditse kugeza ku Burundi bubaye ico kiganiro kubamenyesha makuru no ku banyagihugu yamaremesha mu mpera za buri mwaka cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ni naho umuryango w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umaze iminsi itanu kuva mu ntango zino ndwi uremesha igisabisho co gushimira Imana ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze Evariste Nziko Banyanka kuri iyo nkuru umwe mu miryango yo muri zone Nyabibondo muri komine Nyabiraba nyabiraba mu ntara ya bujumbura avuga ko ivuga ko irangije umwaka mu kanyamuneza ntangere ako nako kakaba kava ku birori byo gusezerana ko yububatse imbere y'abajejwe amategeko kuri uyu wa kane umunyamakuru diane ndonso w'ijwi ry'amerika yarakurikiranye ibyo birori tumutega amatwi nkeshimana claver uremeye kubakana na ntirampeba joseline ngo abe umugore wawe mubana akaramata imyaka yanyu yose ego rwose ugusezerana imbere y'amategeko kw'iyi miryango mirongo itanu n'ine yacikije ku musozi turangure wo muri zone nyabibondo kwayihaye ibyizigiro byo gutera intambwe mu ngo zabo muri uyu mwaka tugira twinjiremo ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abari bamaze igihe batararonka umwana bavuga ko bizigiye ko bazoca bamuronka abandi nabo bavuga ko batazosubira gutata Manirambo na Pascal umwe muri aba bariko barasezerana wewe yumva ko bizotuma aronka n'ivyo afungura kandi ko bazokwama mu munezero n'umukenyezi wiwe igisasa kizoguma ciyongera ko buri munsi buri munsi nko kuronka nk'akantu dufungura tukaraha tumerewe neza tudatata n'umugenzi wanje ubumugisa baduteye biranezeye kuko tugize urubanza umwaka uhetse kandi tutanguye umushasha ndayisaba petero nawene ari mu bariko bararagana avuga ko mu myaka itanu yari iheze abana n'uwo yacikije uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu wari utanguye kutamworohera ahatanga akarorero kuko atashobora kuja mu ntara ya kure kurondera ubuzima kuko mu muryango baca bikeka ko atari uwo bubakanye ikibazo kibaye kibaye cyiza cyane kubera umwaka twahoramwo wari umwaka wagiye utugumire ku buzima ariko turiza ko ugiye kuza ko tuvuye mu kuyandikisha cyo tagena neza mbe wagira bagumire umubiki mu buzima kubera mutarandikisha mu miryango ntibabyakira neza baguma bizara yuko n'umwana umwana ashobora kugenda ahantu ugasiga umutaye gufata gahunda zakure ntibyakunda bakwibaza ko ngiye ntazogaruka ariko umaze kumwandikisha imbere y'amategeko biraborohera no kugufasha baragufasha uku gusezerana imbere y'amategeko guhaye akaryo kuri bamwe ko kwigira inama zo guheba ingeso mbi prisca nkuriye avuga ko muri uyu mwaka turangije asezereye ubugaba ari nabwo bwatumye amara imyaka mirongo ibiri yubatse bidaciye mu mategeko akanyamuneza kuko turabonye ikintu gisasa tutari bwabone none muri iyi myaka mirongo ibiri hari icyo mwari mubuze kuba mutaraje amategeko oya nta na kimwe bwari ubugaba bw'iwacu nyene ubu rero mutanga umwaka mushasha ubugaba mubusize inyuma mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu emwe turabusenze nzeyimana gereturuda nawe umwe muri batanu batowe ngo baserukire abandi ku mutumba mayemba muri zone nyabibondo nawe abona ko umukenyezi wo muri iyo zone yinjiranye agateka mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi jene nibaza ko umukenyezi muno zone cyangwa muri no komine yiteguriye neza uwo munsi mukuru urangiza umwaka wa bonane kuko awuhereje neza n'abatari bwandikwe abari basigaye bariko baraheraheza kwandikwa abajejwe intwaro muri komine nyabiraba bavuga ko bagerageje korohereza abubatse bidaciye mu mategeko mu kubaha ikiringo cy'ikigongwe abatitavye kino kiringo ngo bitature n'amategeko musitanteri Ferdinand Simbananiye avuga ko mu mwaka ugira utangure bazohava bafatirwa ibihano ni kuvuga ko mu mwaka uza eh, dutegekanya guhezagira abanyuma mu kwezi kwa mbere ariko biyandikisha gushika itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri umwaka uzoheba- uzohezwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utangura tuzobe duhejeje ikiringo cy'ikigongwe duce rero dutangura kurondera abagararije bataje hanyuma dushire ko ibihano dufate ku mategeko uko amategeko avuga ko ari itegeko riherutse gusohoka rihana abantu bacikiza ariko rero muri iyi miryango yubatse bidaciye mu mategeko hari yacerewe kwiyandikisha ngo irangize uno mwaka yarasezeranye mu mategeko ndayishimiye Rosette avuga ko atashe atanezerewe bivuye ku dukorwa two mu nzu twamufatiriye numva ntanezerewe kubera ngiye ntandikishije niteguye kurangiza neza none wacerejwe n'uduki amanjije kurondera ibyo dufungura kandi urabona n'aka kabebe karagorana rwose aka- amakuru dukura muri komine nyabiraba amenyesha ko zimwe mu mvo zo gucikiza ari intambara yahitiye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'ubukene abanyagihugu babayemwo butuma badashobora gukora imanza z'ubugeni nk'uko biri mu migenzo y'abarundi muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane diane ndonse mu gihe habura iminsi mike ngo isi yose yinjire mu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hari abanyarwanda baba mu karere ka rurindo babwijwe rya amerika ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu utabagendeye neza kubera ibibazo bikomeye by'inzara ariko abo banyarwanda bavuga ko bafise icyizere n'imigambi mishasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu eric bagira ubusa
banyita uwimana emanuweli kabisa ndi hano i rurindo mvuka mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka rusizi umurenge wa bweyeye umu- mu akagari ni nyamuzi umudugudu ni muhiza gusa ukuntu twiteguye umwaka mushya ngewe ncukura agasegereti nshaka ko mva mu kazi nari ndimo nkaba nabasha gukora akandi kazi karuta ko nakoraga nicyo cyifuzo mfite ndakeka n'abandi bitewe n'akazi barimo hari aho bashaka kuva hari n'aho bashaka kujya hari ikintu uvuga se gifatika ugiye gushingiraho ugiye gutangira n'umwaka mushya kabisa urebye burya ushobora kuba udafite ubushobozi mu maboko ariko uba ufite mu bitekerezo njyewe uko mbitekereza ubushobozi mfite ni buke ariko niyo ntego yanjye nitwa nsengimana andre iwacu ni rusizi muri bweyeye mu kagari ka nyamuzi mu mudugudu wa kigobe ni hano muri rurindo iyo umwaka urangiye neza umuntu atarwaye arishima cyane mu buryo bw'iterambere ubasigiye iki uburyo bw'iterambere Eh, uge- hari abantu ugiye usigira ibintu byinshi kabisa nkanjye mfite umugore mfite n'abana batatu ndumva maze kugera n'akamoto mu rugo ariko gakoresha umukozi kandi nakabonye mu mwaka ingamba nshya muri bibiri na cumi na karindwi ni izihe ingamba nshya ndumva bibiri na cumi na karindwi nk'ikintu ndi gushaka nkanjye cyane cyane ni nko gushaka uburyo nazaba mfite nka perime nanjye noneho nkaba ndi umushoferi muri make nubwo ubona nsa gutya
bizashoboka eh bizashoboka buriya icyo umuntu yashyizemo aragikora bibiri na cumi na gatandatu isize iki muri rusange mwari mwiteze iki mu mwageze ku ki mu byo kagame yohereje imbabura z'abakene ariko bo- aba bazohereje ntabwo bazibonye zabonye aba- abatazigenewe we rwose mu rwego rwo hejuru ubwo n'ubundi byabaye umutekano muke ntabwo byagenze neza noneho uwari wishinzwe kugira ngo ayibone naho atera akaduruvayi ati kuki ibintu by'abakene bizaba bisohoka nkamwe b'abayobozi mukabyihezamo mubiterwa n'iki ariko n'ubundi byateye umutekano mukeya abayobozi b'inaha bamwe babaye bahagaze ku buyobozi kubera izo zacana rumwe barishe Yego, n'amafaranga n'amafaranga ya- ya- y'abasaza ntabwo y'abakene bayabonye n'amafaranga y'abakene barayariye niyo mpamvu bahise babihagarika ubwo rero niwo mutekano dufite muri rurindo nta kundi nubwo bwose izuba ryavuye rikadusigira inzara ariko dore udushyimbo twari tweze twari dutangiye kongera gushibuka bundi bushyashya nta kibazo twari dufite ingamba nshya rero ingamba nshya nyine ni izo kudutera inkunga tukava mu bukene tugatera imbere tugakora ingamba nshya m- ku giti cyanyu ni izihe ubwo ni izo gukora kugira ngo nyine du- tuzamuke tugere ku Dutere imbere iterambere nk'abandi.
murabona bizashoboka ariko byashoboka bizashoboka dufatikanyije n'imana dufatikanyije n'iki gicu cyo mu ijuru kuko iyo tubonye imvura byose birashoboka nta byishi hamwe nk'abanyamakuru kutegereza imbere kuba tuyobora muri kuri perezida wa repubulika akaba ari umuntu ushoboye kandi akaba ari umuntu wadusabira imisada akadukingurira ibi bihugu bidukikije bakajya batuzanira ibiryo icyo kintu cyo muri rusange tubivugaho kubera ko ushobora kuba uvuti uyu muntu arambwiye ibi ariko yaba tubagira nk'aho dusanze aha nibyo tuba turimo n'undi nibyo yakubwira bishatse kuvuga ngo abaturanyi bafunguye adonka imi- imipaka ibiryo bikaza inzara yagabanyuka n'imisoro ikagira ite ikagabanyuka twumva ko yabidukorera ariko abanyarwanda turashonje pe ibindi byose ni byiza turakora ubw'ingamba mufite nshyashya muri bibiri na cumi na karindwi n'izihe ingamba dufite ni ugukora kuko nicyo cyangombwa ntabwo ufuje igihe ubusa kuko tugomba gukora tukicara heza eh? tugashaka ubukire kuko igihugu cyacu gifite umutekano umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu muwurangije mute wubasigiye iki dusigaye iki se wamubona ko uyu mwaka wabaye uw'inzara gusa gute se Eh? nta kintu twibitseho mbese turashonje igihe umwaka wabaye uw'ibibazo gusa ntabwo ari uw'ibyiza ni uw'inzara nawe nicyo kimwe bimeze bite
ngewe rwose uyu mwaka ntabwo wamereye neza kubera nahuye n'ibibazo by'uburwayi intambara mbese zabaye nyinshi mu rugo umugabo yaravunitse ubu ninjye wijya nkimara nta kuntu meze ariko kuba ndiho ndashima imana yuko yabaye hafi mu ruhande rwanjye none ubwo ingamba nshya se mwinjiranye muri bibiri na cumi na karindwi n'izihe kugira ngo muzibe icyuho cy'iyo bibiri na cumi na gatandatu ni ugusenga tukagira icyo tugeraho muri uyu mwaka nizo ngamba dufite arakoze cyane eric bagira ubusa mu rwanda mu burundi naho bamwe mu baba mu kamenge mu gisagara cya bujumbura nabo nyine baripfuriza ababo umwaka mwiza tubatega amatwi
yewe nitwa mbona impala mba mu kamenge muri karitsiye gikizi nshaka kwifuriza noheli nziza n'umwaka mwiza abavukanyi banje umwe yitwa nkuriye antoine ari gisagara mu- muri giheta na matirida mvuye kure n'umu- n'umugabo wiwe n'abana biwe bari mu giheta imutobo nipfurije umwaka mwiza tereza n'abana biwe bari gweza leonari merasi odeta nkaba nifuriza kandi umutoyi wanje janine na mama wiwe bari mu giheta imutobo nabo nyene bamererwe neza muri uyu mwaka wa 2017 nkaba nifuriza kandi umwaka mwiza abari i makebuko muramuka zanjye godase na filiberi na madame wiwe n'abana biwe nkaba nifuriza umwaka mwiza abana banje bose bari ngaha anye patrick larisa remarque ive vanessa na elvis nkaba nifuriza kandi umwaka mwiza umusaza wanje nambuke janvier na madame wiwe abana biwe oriane jimmy bebe ive na madame wiwe nkaba nifuriza kandi umwaka mwiza mugenzi wanjye elizabeth ari kumutakura n'abana biwe amede claude erike pamela nkaba ndabifurije kumererwa neza mu mwaka uzotangura bawuronkemwo ibyo bifuza byose
yewe nicaye kimare teti nkaba nshaka kwifuriza umwaka mwiza ababyeyi banjye bambyaye uwa mbere ni papa yitwa jerome mama na mitiriyani elizabeth mama na mukuru wanjye yitwa francine ndamwifuriza umwaka mushasha mama wundi yitwa bernadette aba muri tanzania ndamwifurije umwaka mushasha n'uwundi yitwa anita ndamwifurije umwaka mushasha n'uwundi yitwa didier ndamwifurije umwaka mushasha ama na evine ndamwifuriza umwaka mushasha ama nu- n'abandi bana tuvukana ndabifurije umwaka mushasha n'abandi bagenzi haheze kudondagura amazina ni benshi sino sinoheza na ida ndamwifurije umwaka mushasha na sedeti na serafina na kandida bose ndabifurije imyaka mushasha nitwa niyonzima remarque nkaba mba mu kamenge nkaba nshaka kugutasha mama wanje aba ngaha mu kamenge na papa wanje n'abo tuvukana bose nkaba nshaka kugutasha umugenzi wanje christian guciano aba ngaha mu nyene mu kamenge nkaba nshaka gutasha umugenzi wanje chanel aba ngaha nyene mu kamenge n'undi yitwa bora nkaba nshaka gutasha umugenzi wanje yitwa darlene n'undi yitwa Blandine baba ngaha nyine muri Songa abashaka gutasha umugenzi wanjye yitwa Tiger aba mu mirango abashaka gutasha umugenzi wanjye yitwa Aruna aba mu gituro abashaka gutasha umugenzi wanjye yitwa jospe masoyinyana aba mu- aba muri heha ndabifurije umwaka mwiza umwaka mwiza uzoza wa demi diseti baze bawuronkemwo amahoro n'imigisha je nitwa ndayizeye patrick nkaba mba mu kamenge mu ntara ya bujumbura muri bujumbura meri nkaba nipfuje kwifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ababyeyi banje bambyaye nkahera ku mubyeyi mukuru papa wanje yitwa martin ndayizeye nkaba nipfuriza umwaka mushasha mwiza umubyeyi wanje yanyibarutse mbonimpa ane nkaba nifurije umwaka mushasha mwiza umufasha wanje icimpaye tedi ikibondo canje gabriela siyene ndayize nkaca nifuriza umwaka mushasha mwiza abo tuvukana muyomba wanje ikirundi ciza marume antoine ari igitega nkaca nifuriza umwaka mushasha mwiza bavyaranje bari mu mahanga mpereye kuri jimmy ale oriane na mama wabo Therese nkaca nifuriza umwaka mushasha mwiza mubyaranje yitwa Jo nkunda cane nkaca nifuriza umwaka mushasha mwiza inshuti ba data wacu aho bari hose ba mama wacu aho bari hose igitega n'abana babo bose nkaca nifuriza umwaka mushasha mwiza manirama jean marie muhungu wa mama wacu mabukwe wanje aba mu kamenge data bukwe bita gahungu joseph aba mu kinama cyane nifuza umwaka mushasha mwiza umuhungu wa data wacu kevin abahungu babyaranje bo kwa marume gersin fredi umuhungu wo kwa data wacu arsene eka inshuti n'abagenzi bose nkaba ndabifurije umwaka mushasha mwiza babere uw'amahoro bawugiremo amagara meza imana ibahezagire muri byose na hose mu byabo no mu babo imana ibagirire neza Indundi.com.
CLM Entertainment.
Yo, Zig Zaga Zaga. Yo, Rasta Bless. Boulevard Star Music. Introduce.
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abatararonka akanya ko kwifuriza umwaka mwiza abandi tubibutse nimero mushobora gutelefona mukashikiriza ubwo butumwa Eh, nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ejo ku munsi wa gatandatu tuzomara isaha yose no ku munsi wa gat- no ku munsi w'imana tuzomara isaha yose twakira ubutumwa bwanyu kwifurizanya umwaka mwiza hagati y'inshuti n'abagenzi banyu rero murahamagara mushikirize mutashe abanyu mwese ndifuza rero nanjye ku bwanjye ohiyani itanga ishaka kwifuriza ah, umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abanywanyi bacu aho muri hose umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uzobabera umwaka w'imigisha urukundo amahoro y'imana mu banyu no mu byanyu reka mpere ku bate- eh, bateshejwe ingo zabo n'abari mu makambi y'impunzi cyane cyane kuko baragize ibihe bitoroshe ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mpere ku bari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abari rusenda n'ahandi hose muri kongo Ah, i mahama n'ahandi hose mu gihugu cy'u rwanda mu burundi mu cibitoki hari inka- inkambi z'impunzi z'abanyekongo n'abarundi n'ahandi hose mu gihugu hagati muri tanzania inyarugusu induta n'ahandi hose mu gihugu mu buganda abari na kivale ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi reka nongere mfate akanya shimire abagize uruhara mu biganiro n'amakuru twabashikirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku bwanje rero ndashimiye nivuye inyuma cyane abantu bose bose bemeye kwitaba ubutumire mu biganiro byose bya murisanga nateramije muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri benshi cyane benshi cyane rwose ntanguye kubadondagura amazina ni- ni- n'inzego mukoreramo no hava ngirabo ntibagira kandi ibyo mbabaza ku bw'ibyo rero reka ndabashimire mwese hamwe ubwa mbere ntanguye nshimira nifuriza umwaka mushasha mwiza mwe mwese muri mu nzego za politike ubutungane umutekano mwashoboye kwitaba ibiganiro byacu abari mu nzego z'amagara y'abantu n'ahandi hose ku bwanje ohiyani itanga ishaka ndabashimiye aha ni naho rero duheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba mwari muri kumwe nanje ndashimiye na fatuma kararayimasi